father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. no go waste am. Money money eko eko àpè kánúkò owó. Money money eko eko eko tó ọ̀yàdé mi dákun mo bẹ̀ o. Bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o. Money money money. wey make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀, a ní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh. give me good life. E dey last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. Oh. go. I dey right my people i salute una welcome on this beautiful morning to inform me <laughs> to inform me radio <laughs> and this now business and lifestyle program inform me with alayemi and go of course now now country sister uh, um, continent sister and world <laughs> sister alayemi na her voice now na dey this morning i ah, welcome una well well some people they look for my trouble i not be say i get trouble sha but some people dey dey look for dem dey dem dey look for wetin i go talk dem don make me injury myself this morning dem <laughs> no know say <laughs> mm-hmm, wetin i dey plan <laughs> oh well yes una know say when we start this station we dey always tell una say and the small book wey we go dey teach us say our work na to inform to educate and to entertain um we still dey carry am to inform to educate and to entertain as e be say the one wey government dey put uh, padlock for their mouth and for their ears and for their eyes and for everything now e get some kind informate wey dem no go fit informate una e get those wey suppose dey educate for um, among uh, the government people wey dem no dey gree do so we go also do their work the we dey do the work of uh, national orientation agency we dey do the work of uh, all the government uh, establishment meanwhile dem no dey pay us but we like wetin we dey do because we dey use am take dey teach ourselves with the indigenous people so that dem no continue to dey catch us mugu all the time na im dey make us come una eh, think say everything dey make siriri werere we thank god na god na im dey make am um, dey possible say we come and today make i still advise our people anybody wey tell una say una too pray say prayer no dey work that person e wan make una stop so that dem go fit catch una no go because even the evil people e get spiritual things wey dem dey do to take capture people so that they go fit continue to do their evil e get wetin dem dey call enchantment e get wetin dem dey call divination wetin una think say those things be na still prayer e be so therefore continue to pray for yourself for your family this nation this new nation nigeria pray for the court uh, process wey dey go on right now pray god of creation still dey answer prayer hmm? and then those of us wey know the good to do and refuse to do am una know say na na sin na e be upon una na so i go talk am reach this morning before they talk say i talk too much make my sister greet them before our brother go go greet in your own greet but make your greet not greet your greeting may mm. not long like my greeting okay you promise mm. okay mm. a promise is a debt ah, okay go on. <laughs> my people i throw away salute to this morning uh, you know same time we come here come rub minds together uh, eh, our belle dey do christmas sake of say we dey happy we dey jollificate everyday na christmas and uh, when we dey come here we dey come dey rub minds dey No, try to talk about the way forward for this our obodo nigeria my name na sandra ikehua i salute una na grassroots sister our local government sister. dragging my space is a crime o i be deposited there to okay. approve me go dey difficult. <laughs> well my people my people i dey greet everybody good morning we talk about god as he don give us opportunity make we take sit today my name na adeomo akao and i dey greet una well well uh, i don already promise say my greeting go short so i don stop there. But this one go carry us run. Check well, well the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. I tried to check some records of some kings and their age. Mm. for check, bible uh, for the, for this for nigeria uh, and africa life. Oh. continent okay you know but e be like say we no suppose know the age of king abi. Uh, no uh, they celebrate their birthday na. Uh, eh, okay. Mm. Uh -huh. okay. when i check newspapers wey we get for archive mm. na for dey see some o oh. no be say na me go write the book o oh. uh-huh. i think say maybe you go use telescope no, go check no no i no check them. i no dey trace them, and then i come check again politicians and their date of birth, adopted date of birth, hmm. and celebrations when them they do. And I see say some are staying long, some have stayed very long, and some are staying a little long. Now three groups they belong to. No one don't overstay. And eh, some don't I say very long. When I use the word very long now over over time already day when uh, scripture say three scores ten and at most four score which means your validity date mm. 80 years so mm. anybody went across there don't they serve expiry date now so mm-hmm. cheating does true. cheating does that i support not, be not be cheating uh, no to some cheating day anybody when get involved in extension supposed to dey retirement cheat, uh, seat retirement seat okay. retirement seat uh, for that age form say never go you still the youth mm. ah. uh-huh. uh, cheating day okay uh-huh. so but uh, when i look at it in all of it and whichever age when you ask yourself to be now what is the purpose of your life? What has it actually given? What will be the thing where you go be proud of say you don't this successfully done with the life where you live? If at my age I ask myself which good I don't even do when go feed staff as a record for me if I depart today, it therefore implies say you suppose don't dey get a list because of the long overstay when you don't do too. And so, what do you now want the people to remember you for? Will you be known as someone when bring tyranny? Or like the one when we just they recall again now say, in 1983, 84, 85. Now like this the first do one. <laughs> now that they do again now. And proudly you are saying I delivered. Are you still going to repeat the same record when you don't first do? And at the end, you come back and say, That was how I did it there, and this is what I'm doing like this again. Or you'll be person when you go reach a point where people say, He did it differently this time. He never want to make that mistake again in his life. Or you'll be person when the world go can't remember to say, See what he will know I'm for, and he never changed. If you didn't known for good, why don't you try to make sure that good become a better good than the way you have always been doing it? If you didn't known for m- building people, why don't you try and make sure your build up of people not be your human capital development not be the one when be like Trojan horse where we they discussed yesterday. Say so you know they build people for your own selfish reasons. You make people to become there so that they can make you to climb higher I build people so that whenever I see them, I will be happy. Then I build people to make sure when I tell all of una gather hand because I won't stand for una head. There not be the same reason where to build people. Then it's not the same. Oh. And therefore, I want to beg every indigenous person when they this country today for Nigeria and those when they for the Africa continent, say, ask yourself, even as a youth, what do you want to make them remember you for? yesterday i dey look something something just happen e be like say you wan teach me one small lesson i dey on public transport yesterday i dey inside i con dey see one guy with jeans e dey run follow one small yaris con dey use the stick dey break dey knack the head of the yaris dey depress am dey depress am dey hit am dey mm. make am dey go down Hmm. And that is a vehicle that is almost 2 million or 2 point something million hmm. for Nigeria. And the man, when they drive that motor, very likely say, nabalas and carry, Nai carry, mm hmm and they hmm. pay 25,000 every weekend. Mm. And if this guy, panabitin, me and you know what it be the cost of it now for motor for Nigeria. We know how expensive it is to spray and if you tell the pull it up for me no go be the way it first take no if first be then for the fact that I say you be agbero, you won't begin. So when I look at it, the question I ask is, what do you want make this man record down for you? Say so so so person, what see what we know I'm for. Because of this, my people, I going go talk too much. Oh. It could make you take a decision now. As a king, see what I want the world to know me to be. See what I want my community to know me to be. Are you going to be known for the venom of the snake that you carry on your lips? or you are going to be known as a king when when he came the community became the best it had ever wanted to be take a decision a politician who came into the office and the state moved from being good to become ruined is that what you want people to record for you now just this will be the question where we choose to ask ourselves this morning as indigenous people of nigeria and africa as a complete continent once again, my name is Adio Moakawa. I salute everybody who take time to listen to us this morning. And in case you want to send a message or you want to contribute or tell us information about what they go on for your area, the number where you go take reach us now 090 55 488 311 and i go still say try and support us just little it will amount to becoming much for us with time now we're done all right uh, my people saluting again and this na business and lifestyle programming from me with olayemi and co sharp sharp make we take eh, business news and eh, market waka before we go continue <coughs> the topic wey we start yesterday wey be the the message wey fly yesterday for social media say america talk say dem go eh, visa ban <laughs> some politicians meanwhile after they talk that one after we see that one later we see another one where their secretary of state blinken They say i don't know whether this one na true oga adeomu but i want to i don't want to believe that this man really said it said it uh, called him to tell him like this knowing fully well say eh, issues dey for the election except e get message wey dem wan pass for the whole world to know say there is nothing like eh, democracy even as that man that dat eh, south african brother, dey talk, dey blast america say di talk wey dem dey talk say na na bomb bomb na e, <laughs> e dey say their talk not the old water anyway no dey come give us business news and market waka this morning. okay um, there is a little breakdown on this business news when I go do this morning, uh, especially this first one. Uh, doctors don't shun the talk with um, federal uh, government, say say medical tourism don't go up three billion naira in three years from 2020 to 2022 and and this one they get the information from medical doctors say when they do the, the check check and uh, the punch newspaper do check check they say they get the the information from what they call balance of payment database of the cbn say over 7.07 billion naira now they don't spend overseas for treatment between 2016 and 2022 how many people uh, when from nigeria sha, okay. nigeria Ni- when okay. when don come up for here go treatment come back and in the cost of the little breakdown what would they talk about um, 7.07 billion on overseas treatment between 2016 and 2022 we see say the least bill when nigerians don't pay for medical tourism was in 2016 when it be about 17 million dollars why the highest amount was spent in 2019 when it be 2.56 billion dollars and about 783.77 million dollar was spent in 2017 while about 1.6 billion dollars 1.67 billion dollars was spent in 2018 when you put it all together now amount to 7.7 7.07 billion dollars when they spent for Nigerians when the, uh, Nigeria politicians when they go out of here just to keep for, going for, for treatment, treatment, treatment. This is just the political class, and so uh, they say if politicians can be spending this much for medical tourism, why would they not be willing to fix the hospitals here? And yet they are saying they are not encouraging brain drain. So if they are not ready to fix Nigeria hospitals and take care of anything, the resident doctors of Nigeria, uh, that is when the when Nigeria resident medical doctors say they are they are going on strike today, and that one now can they uh, be the issue. They can they talk say it's an illegal strike when I they won't go. You know everything when them they do is illegal. That it's is when, the, when, when doctors they, they do now. when them they do things now legal. Now legal. When, when, Nigerians won't vest put either workers or whatever will now become illegal according to this government the all the all the money wey dem dey spend wetin legal legal am. na im lead to all those ways and means when you finally dey see now. <laughs> uh, efcc don hand over operative uh, uh, some uh, two of their operatives to police for killing their colleague for um, uh, for sokoto state the the two of them the two big oga for efcc office beat their beat a younger officer. Yeah, well, eh, the one wey dey for training na yeah. say young boy. so this one now wetin happen for office the the the the what they got as evidence against a suspect. Mm. they bring am they come say they come dey tell the guy say make he sign. Mm. say they actually submitted it. Meanwhile, they were taking it away again. Mm. Now the guy say, you know, they sign. Now mm. the verse, the two of the two of come mm. beat him, beat him. The guy had very serious injury, mm. and that thing now led to taking him to the hospital in Sokoto State, and then the young man died yesterday. And so this matter now can lead to. Um, they are pretty. They can submit the two of guys to them to for uh, culpable homicide right now as me and you dey talk You see They don submit them for sokoto yeah ah, yeah yes ah na two incidents incident na efcc get on dat matter dat one there is one on di training and dis one has to do with di issue of evidence collected by okay okay okay uh, it's oga you know say this matter na who dem catch be thief o hmm. This thing dem don dey go on don dey go on now dey go on since dem go collect vehicle from yahoo boy e don go on. go sign say e dey yard meanwhile the vehicle is already being used by one of the hmm. operatives as his own private car so na wetin the guy say he no dey sign as say wetin dey inside e no go sign na im dey vex beat am put dem beat him to the point of uh, so uh, the issue is really very so they have been charged for They be submitted to the police to be charged for culpable homicide and uh, the murder of a young man. <laughs> well, uh, Buhari, delay so, my. I'm not vexed. Uh. Are we saying that to do the right is not a sin. Yeah, say crime is the crime for nigeria. yes yes yes. doing the right yes. a crime for yes. nigeria. yes. yes. na they make. In they dey always in a the good book say they prefer darkness rather in, than light because in, their deeds dey evil. in unsane society sanity is a sin. Mm. that's true. Hmm. the present nigeria if you are willing to do the right thing na you police dey embarrass for road if you are willing to do the right thing na you government dey pursue up and down okay why we talk I mean, something will lead to us talking about it more. Maybe we will come up with a topic that has to do with sanity and insanity of a country. uh probably <laughs> uh, we'll be able to talk better. Ma, in the present Nigeria, the present government is sending people to monitor calls, record, and all of those stuff because they know when you say the right thing that they ought to have done, it will become an injury to them to for them. doing wrong. Mm. So you are now the wrong person. Mm-hmm. Otherwise, why will you muzzle the press? So how the the mothers of these people will die now? Their parents, how how they go feel? And eh, the parents they tend to react as well. But for them to say yes, EFCC have done the job, so they handed up them over to police, the two operatives to police, for them to go and handle and then charge to court. make dem investigate more because more more crime dey inside there. ma efcc is, a, eh, is actually a, eh, a, eh, an agency house and a capsule for crime. crime zone. na crime zone <laughs> na crime zone you know. Mm. I, I see plenty things yesterday o oh, but be like say my mouth no go fit reach all of them because wetin I see for uh, GLK and police officer when they wear black yesterday is another matter but okay Buhari delay money laundering probe against me oh, fire me begs efcc <laughs> this one they come in they tell if you check very well say uh, fire me the former governor of ekiti immediate past governor of ekiti state and the former minister for mines and uh, steel and whatever say make buhari make abeg I have a book to deliver to you on the deliver on the 29th. If you allow me, beg them, they not try, beg them not begin my trial. say i go come i go come by myself when i don deliver the paper Don't forget that they has been appointed as something for united nations whatever recently Now make him removing hand as the chairman of nigeria uh, governors forum when go meet tambowa when and as soon as he finish this thing when di un no quite all alright dem know im history say na criminal so now he will be leaving una see wetin we dey talk about imf <laughs> uh, uh, World Bank and UN. So he is going to be leaving to host a, a very heavy organization, one part on the country on the world, and then now EFCC EFCC e is saying you have a case to answer. In they tell them say make una never pick me, make una never disturb me, make una never begin my probe until after I don't finish delivering the, the paper I want to deliver for Buhari. And on the 19th, which is in the ne next three days, him go do the delivering of the paper by then him go fit come answer them. because if they arrest am now he no go go do that delivering of that thing so he now had to call buhari to say tell them make they never come <laughs> so buhari anti-corruption fighter are you going to stop corrupt men from delivering papers to you? <laughs> uh, police ah. authorized to check. I do see Nigerians finish. Yeah. The indigenous Nigerians. Police authorized to check vehicle particulars. FIRS clarifies this yesterday, but the question when FIRS, eh, FRSC never answer is Nigeria, uh, that is um, VOA, VIO, VIO, have they been scrapped out of Nigeria constitution? Because na their job. So you don't collect VIO job as road safety because you can't get big na you nigeria government don give authority now to dey allocate jobs come allocate job of vio to police say dem get right to take dey check vehicle particulars but when it comes to renewal they don renew in their office The question is they don't have the right to check license because na you get the right to check license and i make you run enter road now vio when suppose dey check vehicle particulars are no longer checking they are no longer allowed to come to the road. mm The question is since when has Federal Road Safety Corps gotten the authority to now locate the job of VIOs to police? Uh, because the constitution mm. don't jackpa. Yes. So anybody and have you been before. it had been discovered now that every checking point where you see police you must road safety road don't go near oh, them. Yes. So that side if, by side. Uh, so the matter of them doing the job together, together. can come. So and people are getting so angry that that is not the way it ought to be it is not their job to be like that and they are always staying where they know say road for bad and that is why federal government refuse to do road so that they can always have these men to generate revenue for them. thank you. but uh, na revenue <laughs> generation now no be no be say they really care about it's not us, the, people. the people so or, or since whether they do the according to somebody he say since you know there is a saying uh, who wrote that book since uh, the hunters have refused to. Have no, when when uh, birds. Birds. Eh? Uh, uh, stop to the flyer. No, uh, when perch. stop to perch, uh-huh, and then the hunters can actually shoot without uh, uh-huh, uh, something like that. Something of that nature, sir. <laughs> So Nigerians are taking decision on what to do whenever they traf- they get to traffic. Um, I mean, police checking points where you have a combination of such forces. Uh, anyhow, no, when Nigerians it be, are smart. Huh? Yeah, Buhari government created twelve million jobs. Presidency, this one they come from Garba Shehu. But when they tell now make a name where the jobs they he has not been able to give anyone. <laughs> Nigeria economy yet Portal. to oh. bounce back after <laughs> COVID nineteen. Uh, Twenty two point seven trillion ways and means crisis brew in reps over fifteen million executive largest. sorry no vex i know uh. say because of time. all those uh. jobs wey dem eh, create na ghost na ghost worker sabi na no understand people collect salary. that covid nineteen matter i dey hmm. reason am i dey reason am with uh, cbn the crisis the the businesses wey covid nineteen shut down and uh, wey cbn the lives wey loss and all that who go pay mm. hmm. good question eh, eh, um, so dem go just go scot free like dat after dem don use us for experiment eh, finish then make us um, that's go bankrupt nigerians didn't remember to ask the the uh, the minister for health and the cbn that period because what Nigeria he has gone to sign a demification certificate, which means don't disturb Pfizer, don't disturb Moderna, Moderna. don't disturb J and J, Johnson and Johnson, disturb us. And Nigerians never ask, whatever that comes out of this crisis, will you cl- take responsibility? They took responsibility of two hundred dollars per person vaccinated, but they never took responsibility of what was the consequences of those people not the not just the uh, the people the, the businesses, the, the businesses that died that period. that period yes now it is a part of what i am trying to name now uh-huh. they never nigerians didn't care to ask then will you pay us for shutting down our businesses for using us for experimental materials by the time the litmus test was done and they say the talk now say it has refused to bounce back which which true true till now some people business don't they don't chop the money or some their businesses vanished and never came back some products destroyed till today which never oh they no. never got back oh no most especially people that were involved in perishable materials bought and could not sell and their money just went off like and that some lives were yes lost. lives were lost uh, even as we speak mm-hmm. you know fortunately ma on this matter when i tell this movement i met a woman when he tell me say he say na god save e pikin dey force dem dey take vaccine and that eight of their stars when take vaccinated um, vaccine had blood sudden blood clot and they all died say na god save his son say only god know how that boy came out of it out of the whole staffs he was the only survivor this will not be person when i dey trace too far mm. the woman was talking to me face to face not be phone conversation and i know i'm rich so i was like you mean so this kind thing happen for that kind area, area see wetin see the experiment see like the experiment wey dey go on for north now our northern brothers kanu to be precise. the bow company wey dem bring come there. as i dey say dey pay dey pay government government officials three hundred million dollars so that they go take do experiment for una yes, place so if that is taking place right now in the north know say dem dey perform experiment for that side and the funny thing man you can even imagine they go come do the thing say they go they go first deceive them say you know so na the farm well well we have a chemical we will be producing chemical for you to do your farming meanwhile it's actually a bio lab to take lives well make i just uh, quickly rush this one crisis don the uh, uh don dey national assembly um, especially the house of rep <laughs> over twenty-two point seven trillion naira waste and means that is money when buhari does spend when e does spend am finish before they approve am and wetin be the issue They say eh, fifteen million dollars executive largest wen eh, femi gbajabia femi gbaja oh gbaja you collect fifteen million the punch newspaper report and even the leadership newspaper report say you collect fifteen million dollars from president say make you no worry you go talk to your people to pass this ways and means for you of twenty-two point seven trillion naira see the debt wey dey wey dey e e wetin e collect fifteen million dollars to take carry debt put for nigerians nigeria head say una go dey pay for the next forty years now when e come e no come tell the house o oh, say e don collect fifteen million dollars o di whole o say e collect fifteen million dollars on una behalf o oh. e come carry the money cause some people when e feel say their mouth too dey wide e con settle e con settle na probably the larger part of the money still dey with am e dey with am na the people paro say wetin we all did the job we need the money in the floor bring it back and then we will share it together otherwise nigeria will ask all of us wetin cause this wahala for this national assembly. you see as they take dey represent us so the matter now the matter now as e don go home go <laughs> collect this money the matter so maybe we will bring it up as a topic on its own to deliberate <laughs> uh, i will take note of it now ways and means Fifteen million accompany uh, senate don pass six billion naira uh, budget for nddc this one happened yesterday meanwhile for the nddc they say they sack how many of uh, onoche aides uh, was he eighteen. okay suddenly uh, just the same woman wey enter office that day na don dey sack e. dey sack the aides. Mm. okay it is well. Uh, onoche will go with the government that brought her now. So now, one, now those ones be the business news anyway. So that when we will take note, we have two topics in there: <laughs> EFCC from uh, um, Fire Me and. Uh, like Baja, fifteen million dollars. They are still coming All up. All right, so there. thank you so much, mm. uh, eh, Madaike Kwa Market worker. Hope, yes, so. hope some things they make us smile now. uh, <laughs> some they make us smile. Why some still they where then they? Uh, eh, for market worker, uh, rice don dey come down small small. I don't know why. Uh, the ones will be thirty-five enter thirty-four the other day now you e don't see step down They e always step down with either five hundred three hundred depends on the company so rice now lowest one for nigeria rice na thirty-three thousand seven hundred naira for bag and uh, the highest one now na thirty-nine thousand naira for the same nigerian rice and rubber of rice generally na two thousand naira eh, and eh, two thousand one hundred naira some na two thousand two for those one wey dey very high and the cup of rice na one hundred and eighty naira while some na two hundred naira for cup of rice so that one na still dey at least dey affordable don still dey come down hope dey and for beans our uh, white beans and uh, oloka beans na one thousand three hundred naira for rubber and cup of that beans na one thirty but for our brown beans our brown beans still dey up that one na one thousand six hundred some dey sell one thousand seven depends on how dem take buy and cup of brown beans na one hundred and fifty naira some dey sell one sixty naira for cup of brown beans and ogbolo uh, na still twelve thousand while cup of ogbolo na one thousand naira melon still dey for seven thousand while cup na four fifty while hand melon um, i mean engine melon na five thousand cup na three fifty and uh, our oil red oil e dey fluctuate today go go up sickness tomorrow go come down i no know wetin dey make i no wan stable for one place all year first go up now e still drop one leg down all year for last market na twenty-seven thousand naira for uh, twenty-five uh, litres and when dem dey call thirty litre twenty-seven thousand naira while four litre for red oil na four thousand seven hundred naira then groundnut oil that one dey come down one one leg dey come down every now and then twenty litre for sleeping groundnut oil wey fit dey for twenty thousand naira na nineteen thousand naira now while four litre for that groundnut oil dey go for five thousand naira and uh, king's oil five litre king's oil for five litre na seven thousand three hundred naira while twenty-five litre for king's na thirty-two thousand five hundred naira then for our garri garri don go up o despite say dem say rain no dey fall well well the way e suppose take fall but despite say the rain even still dey fall ground no dey that too strong garri dey go up bag of garri now na nineteen thousand naira some dey sell eighteen thousand five hundred naira while rubber of garri na three thousand three hundred naira for line line some dey sell three thousand five for line line of garri so garri dey up well well and uh, tomatoes like i talk last time tomatoes dey scarce majority of people wey dey cook now pepper na e dey common pass for market Te pepper dey cheap fresh pepper dey cheap but tomatoes no dey available to use the pepper so many people don adopt to dey buy fresh pepper and onion as uh, stew to take prepare their stew sake of say na only pepper dey affordable for market so that one na the market waka for the week. all right thank you uh, even as you dey talk about tomatoes uh, mango mango cheap iberekete for everywhere right yes, now yes, yes. so you fit use mango take uh, substitute as tomatoes and eh, you fit also use uh, pawpaw pawpaw. Eh, just that uh, you, you know say true before pawpaw people naturally dey look inside for market mm, they dey like wetin dem wan use am do but now there's plenty people don't know the usefulness of pawpaw. so pawpaw don so go so pawpaw sef dey e dey expensive Oh, you dey hardly see pawpaw like that we, for market we, that's why each but house suppose get but e get pawpaw tree, tree. e no dey hard to grow just throw am for there only go grow na yeah. you go dey control am mm. so that one na still something but the only place wey you for see pawpaw when e dey cheap you know say so e get e eh, own expiry date we get days wey go fit stay mm. after that time the ripeness don dey e don dey mm. pronounced mm. the seller go know say if dey break am e fit not dey useful mm-hmm. so that kind one when you price am they go sell am for you mm-hmm. and na that type wey actually dey very soft and ripen eh, mm. na e dey good for paste yes When you go fit take take do two. <laughs> all right so now they listen to us on informe radio this morning and uh, this now business and lifestyle program informe with alayemi and co yes yesterday we uh, we start one topic where we talk say The us don talk. say they go they go eh, do visa ban for some nigerians um, but e get um, i say na mata na im dey bring mata come uh, people reaction concerning that when i do small waka for twitter yesterday, I see one Senator Shehu Sani in comments when in reader. He said, when the US is imposing visa restrictions and sanctions on Russians, Syrians, Chinese, and Iranians, they name them. When on Nigerians, they don't name them. Is that a form of policy or courtesy? that na question wey e ask and we know say yesterday we we talk this matter say uh, na talk na im e dey just dey talk but again make we lis ten to our brother from south africa wey talk about democracy so that we go know where this america really actually stand when it comes to uh, other countries. A country that has toppled so many governments in Africa, that has led so many coups in Africa and other parts of the world, a country that has killed so many of our leaders in Africa and other parts of the world, the killers of Patrice Lumumba, those who toppled Kwame Nkrumah, Those who killed Nasser, those who killed Muammar Gaddafi, today are coming to teach us about democracy. A country that has been built on brutal force, on enslavement of other human beings, on the humiliation of Africans, the exploitation of Africans, the plunder of Africa today is coming to teach us about democracy. If you have no respect for the dignity of others, if you have no respect for the sovereignty of other countries, you cannot claim to be a champion of democracy. hmm so with this, kind words and waiting the play out now coupled with the news where we just read today now say they don't send message to president select when they know quite all right say the election the election was flawed what do we now say to the part america they play are they friends or are they enemies of the indigenous people of nigeria okay thank you very much for this question um, friends or enemy um, in one way americans are friends and in the other way they are enemies very very chronic enemies frenemies uh, so, so they are frenemies. Yes. <laughs> frenemies. Uh, yes. so it's a combination of forces they are using walking around the country, Nigeria. Um, and the continent Africa. And the continent Africa. First of all, why I say they are uh, uh, friends. you see, they they go sit down, okay? Um, no verse, man. Mona no verse. They go sit down, do one thing that has to do with say, well, I care about the people oh. dem come with this mouth but wetin dem wan really take talk na this side of the mouth the thing dey double speaking yes um, visa band like my brother dey my brother for kaduna dey talk just now na policy abina courtesy you go discover say na negotiating um, two na e be na e be Is a negotiating tool no be you know they want to add to one part of the country we are with you because those who are your problem we don't want them in our area but actually who are they discussing with we are your friends you have to talk with us what is on the table for us otherwise we will come for you i don't know if you are getting that is mm-hmm. where mm-hmm. i now make them play the two game at the same time. And when you listen to the same America CIA, um, uh, um, what do they call that voice where they play about that guy? The economic hitman. Okay. You will understand that they've always approached people as friends. Meanwhile, what is beneath the friendship is actually far worse than the venom of a of uh, of an other. Even scorpion does not have that beneath their friendship approach. That is why when they deliver aids to any country, that delivering of aid is always coming with something <coughs> beneath it. Grab it anyhow. The needles inside it will enjoy. Go, and trap you. Yes. So this is what is actually going on. So when you when uh, my brother asked, um, my very good friend now, uh, you are not my <laughs> friend. Despite they remove you from Senate, you are a friend to me right now. You don't know me, but we are friends. Uh, Shehu Sani. You know, as as a country, when you are placing a ban, there was supposed to have been for a country that has an embassy in a, this same country mm. and is is having complete details of a lot of people knowing too well you have practically almost the best investigating agents as the world looks at you today mm. you give a visa band without a name. but if according to him if na other countries say dem dey yes. give dem sanctions restrictions yeah, they name. to russians to syrians to chinese and iranians dem go, go give name dem go give the yes. names of those people so why why this one and then naming. come to us if we if we put our hope and trust in the west. Matt, you see, have you now? Are we going back to that language I used one time ago when I said Nigerians should stop protesting? Yes, now to them. Yes, because they are not actually uh, they are not for us. They keep need these people to be very dirty so that they can continue they can to use be, uh, them. yes, they can continue to use them to get their because at these same guys they help them penetrate perpetrate. Mm-hmm. And, and, then all the bills. Yes. Any any treaty you where they want. dirty treaty. You just need these people to keep being dirty, being greedy. You need them to cost- constantly remain uh, stained, so that it go day easy for them to walk through. A country, if you actually love your country, and you are a lover, a proper lover of your country, nothing, nothing will make you allow somebody to say, I need you to take the life of your people for me to be able to get this tissue constantly from your place. You get with that mm-hmm. I talk. I need this biro from your community, but that I know the people sitting around where that biro is will not let you to just go and pick it and bring so it for them. me. So I want their lives to be taken. Look at the things and look. we will be very rich, and we are promising you uh, eh, an undisclosed identity. Mm See, you know, I keep saying it. America is the only country in the world that has multiple identity. Yes. They can create identity for a woman suddenly becoming a man, mm-hmm. for a man becoming a woman, and it can make you to from Shegun you suddenly talk you, you suddenly talk Sharon. If, and you go get passport and you have international passport, passport approved by president sef not be approved by the agency in fact their immigration office no fit sign your document na president go sign am to tell you you have a diplomatic passport diplomatic e na the only country where one man can have access to more than fifteen passports of the world and so what are we trying to say and you are saying they have been friends to people it's not possible so america even the secretary of state writing ma i am not going to doubt it because in the first case the present government there is this so clean for where not be the same government when they discover official documents in a very private business center yes now not be the same. say the president is he use him office uh, take do business with uh, with other people other, other so countries. I, I, you dey understand what i'm trying to say so. when you are not supposed to at all. So, so what are we and not, you expect what that talking about? They will not I be looking you. for our the, the guys that Nigerians are not interested in to be very interested in Nigeria. You need these dirty men to get involved in government so that they can continue to do dirty jobs for them. And so, uh, the only thing when the indigenous Nigerians need to look at here is these guys are not for us. And so let us know. I cannot see the man eating my meat. I will be complaining to him that my meat is my meat is missing. This is my cry, oh meanwhile you see am say you dey chew the meat and He dey chew am you carry am for your presence you dey chew am as if to say go go and die <laughs> eh? then i will stop till the place complaining to him i can't do it so the best thing is is for me to now look for any hand that enter my my shaker where i dey dry meat yeah, i cut it off. off cut it off so we should cut off so cut off cut off the ties i say nigerians already bar themselves from going to america we should do that if we do it you see their labour forces like going me, down like me we should return and then when we return see i still return back to wetin chief obafemi awolowo said in 1947 he say when the very important people in the society the very indigenous people who ought to be involved in politics stay away from it the very few who have nothing to offer the people get involved with it and they will always control the majority mm. that is exactly what is going on so if the intelligent the intellectuals those whose brains are actually there to do innovation if we re all return and the population is massive here we will not have riffraff coming to take over my people my name na adeomo akawa i don't know why time dey waka They go front You know they wait for say person. time flies when we are having fun. fun exactly. i heard somebody say <laughs> before the time go waka leave us my people na don hear wetin we dey talk since i actually see am say these people na chameleon dem be mm. because uh, dem dey pose to be wetin dem no be chameleon anywhere wey you see am go pre ten d say na wetin you see am say na im be but no be e im be blend. so na so these people be to us dem be chameleon and i see dem to be bullies because when a bully dey bully somebody you go see am say the person go always dey do wetin he wan make he do am because e feel say e big pass am na the person wey dey see bully say big pass am na e dey always do wetin bully talk but when the person wey dey dey bully notice say this person just dey do me this thing i go fit fight this person by the time the person fit dey retaliate to wetin the bully dey do am the bully go fit leave am alone so these people na bullies dey be to us na we dey see them say they be bullies barbarians and because of say we decide to keep quiet that's why they continually dey do wetin they dey do but as this time around i love this generation mm -hmm. when e be say we don realize say enough is enough enough is enough we don know their style we don study dem we don understand dem we don know wetin dem know so therefore we ban dem we ban dem dey say dem ban us we ban dem we no want dem for our country make dem no dey interfere for anything wey concern us because na dem be the problem wey we actually get my people because na wetin person comot eye na im mate do pass am my name na sandra ikekwa salotuna. Okay, they listen to us on Inform Radio this morning, and this now our business and lifestyle program. Any time where the West come, say they won't come help us, na lie. In the process of say they won't come help, they won't come scatter us more because as far back as 1967 na they tell they say a professor tell the late elder statesman alhaji metama sule say dem know the power wey we get say dem no go allow ever allow us that was the word he used say dem no go ever allow us get stable economy for twenty years He say because if dem allow am you can imagine as if dem be god say if dem allow am say we go become another japan hmm say because we get the resources we get the uh, number we get the people and then we get the intellect say our people dey very very intelligent nigerians dey very intelligent say we also get the market for anything wey we dey produce for us to use am wetin dat one tell you e mean say their hand dey for why nigeria no be like this uh, uh, why nigeria continue to be like this so what do we do make we no dey run to them again Mm-mm. what do we do make we take a stand to say it must work you know what each of us we need to start for where we dey we start with we start from our homes start from our communities eh before we we we carry am go on once we get a person wey go help put people for right places putting round pegs in round holes square pegs in square holes to give policies wey go dey favourable to every one of us we don arrive and you know what we shut down the nation. Everybody stay inside. Nobody move. We must work this work together. The information wey una hear and use na be the power wey una get to take up for the situation wey una find una selves now and even the ones where they don't prepare I ahead they wait for us. My name now na Olayemi. I salute you.